Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo byo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa tanu itariki zibiri y'ukwezi k'umunani umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije
waganura kuko wejeje utejeje rero niyo waganuriye urabona ibintu byose bahinze byarumye izuba kubera ryabaye ryinshi so ariko ibyo ari byo byose kuko ni gahunda ya leta iba yateguwe ku rwego rw'igihugu ikagira ahantu izagenda ibera
uyu ni umunyagihugu w'umunyarwanda avuga ku munsi umuganuro ugeze mu gihe umwimbi wiwe utaboneka neza iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye kita amashyirahamwe arenga mirongo ine yandikiye ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inkuru yerekeye ibyuma bya kamera byari bifite intumbero yo gupima abantu ikifungo umucanga kugira ngo bamenye uwanduye umugabo wa sida kuri wibe u Rwanda ruhanagoma turazigarukaho mu kanya kari imbere amashyirahamwe arenga mirongo ine mu burundi muri afurika no muri amerika aje kwandikira urwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'igisata caryo citaho agateka kazina muntu ayo mashyirahamwe asaba umurwi wa onu ujejwe amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi kongerwa ikindi kiringo c'umwaka turi kumwe na mugenzi wacu pierre cravere ni inkuru yakurikiranye inkuru uh, pierre cravere muriyo neza
neza muri neza ayo mashyirahamwe murashaka kutubwira amwe amwe muri yo mu kanya gatoya cyane rwose
ayo mashyirahamwe ni amashyirahamwe mirongo ine na rimwe nk'uko bivuze harimo nka human rights watch akorera ikorera ryo muri amerika harimo ayakorera mu burundi nka za rigiteka fokode akate burundi harimo na federation internationale ya des associations chrétiennes akate mu bufaransa harimo n'ayandi akorera mu bubirigi akorera muri afurika yo hagati imyembe rya afurika ndetse n'ayaharaniye uburenganzira bwa muntu mu bindi bice by'isi ayo mashyirahamwe iyo bayashize ahabona bimwe mu bintu bituma bandika byatumye bandika iryo kete hoba harimo imvo boba bashikirije zivuga igituma basaba ko uwo murwi wakongerezwa ikindi kiringo
yego cyane navuga ijwi rya amerika ryavuganye na rimwe mu mashyirahamwe ryasize umukono kuri urwo rwandiko ayo mashyirahamwe avuga ati nyabona muri kino gihe niho umugwi ujejwe amatohoza ku burundi wa oni hari hageze ko ukora akazi nyako abo rero bashikiriza yuko ngo hariho nyangwa ry'agateka kazina muntu ubwicanyi inyuruzwa ry'abantu ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abayoboke b'umugambwe senere wa agatogwasa uboneka nk'ukomeye mu itavuga rumwe na leta bagasaba kandi ko rero uwo mugwi wobandanya amatohoza mu wundi mwaka umwe wokongerwa kugira ngo ushikane ku burundi mu gice cy'aho soroka mu imitayi mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwaho ibyaha bitandukanye nk'uko senere mpuzamakungu cpi irabikora ko amatohoza haracarikaye kugira ngo mushobore kuba mwamenye ico abatetsi b'abarundi bavuga umutohoje neza mukaraba n'ukuntu abatetsi b'uburundi bamye bishura kuri ico kibazo inyishu izo yihe ku ruhande rw'uburundi
mu kwezi guheze utwara uwo mugwi ujejwe amatohoza wawoni umunyasenegali yitwa dudu diene yashikirije raporo nk'iyi muri urwo rwandiko nyine ishami mpuzamakungu oni avuga ko agateka kazina muntu kifashe nabi userukira oni userukira uburundi nako muri oni ambasaderi tabu renova yavuze ko ibiri muri iyo raporo byose bisa mbere n'ibiri muri urwo rwandiko ari ibinyoma akaba yashikije ko nyabona igihugu cy'uburundi gitekanye ko atawe nyangwa ry'agateka kazina muntu ririkorera hakorerwa akavuga ko ibivugwa atari byo
Pierre Cavera ni inkuru urakoze cyane rwose turagutegereje mu masaha ari imbere uduhe inkuru irambuye kuri iyi nkuru mudushikirire mu kanya
murakoze namwe
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda inyuma y'ukwezi kurenga guheze ivyuma bifata amasanamu kamera ku mbibe zarwo ni igisagara ca goma muri congo byari bifise intumbero yo gupima umucanwa ku bantu kivunge kugira ngo vyerekane abafise umugera w'ikiza ca ebola izo kamera ntiziratangwa gukora ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko hari ibitatungana ariko biriko birihutishwa kugira ngo izo kamera zikore ni inkuru ya claude ganza munyamagana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu nibwo u rwanda rwatangaje ko rwatangiye gukoresha kamera mu gutahura abafite umuriro mwinshi nka kimwe mu bimenyetso bishingirwaho umuntu akekwaho indwara ya ebola izi kamera zashyizwe ku mupaka ibiri ihuza imijyi ya goma na gisenyi imipaka ikoreshwa n'abatari bake mu buhahirane bw'imijyi yombi liyetena koloneli dr kanyankore william uyobora ibitaro bya gisenyi yavuze ko ari kamera zifite ubushobozi bwo kugaragaza umuntu abaganga bakoresha utwuma dupima umuriro bakwibeshyaho izo kamera zigahita zitanga impuruza uwo muntu agakurikiranwa kugira ngo afashwe byihuse ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga mirongo itanu ijana ikaba yabona nk'umwe ufite umuriro kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshyeho ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto uzwi nka petite barriere unyurwaho n'ababarirwa hagati y'ibihumbi mirongo itanu na bitanu na mirongo itandatu buri munsi naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa la corniche izi kamera kandi zari zitezweho kugabanya imvune ku bakozi bakoresha utwuma dupima umuriro wa buri muntu wese ugiye kwinjira mu rwanda aturutse mu mujyi wa goma no kuba ntawakwibeshwaho ngo abe yatambuka kandi afite umuriro mwinshi nubwo izi kamera zashyirwaho zateguriwe amakuru y'imikorere yazo ntavugwaho rumwe ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwemeza ko izo kamera zatangiye gukora nk'uko umuyobozi wako gilbert habyarimana abivuga hari uburyo bwinshi burimo bukoreshwa mu rwego rwo gupima yaba ari izo kamera yaba ari na turiya dusikana duto mu rwego rwo kugira ngo twirinde yuko hari uwatwinjirana mu by'ukuri nazo rero zirimo zikora icyo dushobora gukoresha cyose turi kugikoresha mu rwego rwo kugira ngo twizere yuko twakumiriye zatangiye gukora rya nyakubahwa ko amakuru dufite yizewe bavuga yuko zitaratangira gukoreshwa igihe nyakubahwa minisita w'ubuzima yari ahari icyo gihe nibwo zatangiye gukora ubu mwakomeza ko zirimo gukora ubu zirakora rwose kuko ngira ngo ntekereza ko hari n'abanyamakuru bari bahari bagaragaza ko zikora nyuma y'uko hari andi makuru yemeza ko izi kamera zashyizweho zitaratangira gukoreshwa icyo zagenewe umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi wari mu kiganiro minisiteri y'ubuzima yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yabajije minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba igituma izi kamera zitaratangira gukoreshwa n'igihe zizakorera minisitiri gashumba yemeje ko hari ibitaranozwa ngo zitangire gukora ariko ntiyatanga igihe bizarangirira kamera rero zirimo gutunganywa kugira ngo nazo zunganire za terometero zisanzwe kuko icyiza cya kamera zishobora no gufata abantu benshi cyane ni inyunganizi zashyize ku mipaka igera kuri cumi n'umwe ntabwo ari kuri goma gusa ku mipaka ya rubavu gusa n'ahandi zirimo gushyirwaho kandi turimo kuzisetinga ku buryo dushyiramo umuriro umuntu muzima hanyuma wawurenza inzogera ikavuga abantu bakamenya bati uriya muntu ni ukwitonda akagomba guhabwa ubufasha agomba guhabwa uretse izi kamera zigitunganywa ariko minisitiri w'ubuzima avuga ko uburyo busanzwe buriho bwo gupima bugiye gukarwa kurushaho icyo navuga ni uko kamera zashyizweho kugira ngo zunganire ubundi buryo buhari muzi ko hari abantu bari ku mupaka bafite utwuma dupima umuriro utambutse wese ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka reka batinde bari ko bapimwa nta muntu uduca mu bihumbi kuko murabona hariya kuri petite bariyeri abantu binjiye ari benshi ziriya terometero rero zikoreshwa n'intoki tuzabashyira ku murongo neza umuntu agiye imbere yapimwe neza yasuzumwe neza nk'uko bikwiye kuba bigenda minisiteri y'ubuzima mu rwanda ivuga ko abantu bakwiye kwitwararika amabwiriza ajyanye n'isuku nko gukaraba intoki n'amazi arimo umuti wabugenewe yashyizwe ku mipaka inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu nta murwayi wa ebola n'umwe uragaragara ku butaka bw'u rwanda ni mu gihe ariko mu mujyi wa gomuhano urubibi n'akarere ka rubavu ho abandura ebola bakomeje kwiyongera kugeza ubu abamaze kwandura ebola muri uyu mujyi bamaze kuba bane barimo umupasiteri wagaragayeho ubu bwandu ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi apfa ku munsi wakurikiyeho hakabamo umugabo wakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibeni wageze igoma ku itariki cumi n'eshatu ariko atangira kwitabwaho ku itariki makumyabiri n'ebyiri asuzumwa ebola ku itariki mirongo itatu aza gupfa ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo umugore we n'umukobwa we w'umwaka umwe nabo byemejwe ko bamaze kwandura ebola kuva icyorezo cya ebola cyakwaduka muri kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize kimaze guhitana abasaga igihumbi magana inani claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tukivuga kandi ku rwanda kuri tariki ya kabiri y'ukwezi k'umunani u rwanda rwahimbaje umunsi umuganuro umunsi abanyarwanda bahurira hamwe bagasangira ibyo baba barashitse ko mu gihe cy'umwaka ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo uyu munsi ubaye hari hari bamwe mu banyarwanda bavuga ko bataza kubona ibyo baganura kuko bahuye n'uruzuba umwimbu ukaba muke ni inkuru ya asunta kaboyi umunyeshamakuru y'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu muco nyarwanda umuganura usobanura umunsi mukuru uhuza abaturage n'abayobozi bagasabana bishimira umusaruro wagezweho mu mwaka bwana nzabona jacques umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yasobanurira ijwi rya amerika umusaruro w'icyo gihe yego byabaga ari ubuhinzi gusa niwo wabaga uhari aho twebwe muri kino gihe ni uko twongeraho ayisiti kubera ko byabaye nk'umusaruro mbese umusaruro ukaba umusaruro mbumbe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco isobanura ko uyu mwaka mu kwizihiza umunsi w'umuganura bizakorerwa ku rwego rw'igihugu ariko bikamanuka bikagera no ku rwego rw'umuryango nzabona impa avuga ko ibirori byose bikorwa bigendana no gusangira ibyo abaturage baba barakuye mu musaruro wabo abanyarwanda rero bagiraga nko ku munsi w'umuganura bagiraga n'imbuto zijyanye n'ibyo basangira akenshi abanyarwanda bakoreshaga za mbuto tuvuga ngo ni imbuto nkuru ariko n'ubu ngubu utazifite icyangombwa ni bwa busabane ufite gukoresha umuceri ufite gukoresha iki byaba byiza kuri uwo munsi ashoboye kubona zimwe muri za mbuto izo mbuto rero harimo ibihaza harimo amasaka araboneka harimo za mboga imwe tuvuga isogo isogi ziracyaboneka hirya no hino turakangurira abanyarwanda kongera bagasubira kuri ibyo ngibyo bakava kuri ya mafiriti bakava kuri ariko ubikunda ntabwo bamubuza gusabana n'abandi akoresha ibyo akunda mu gihe umuganura urushingiye ahanini mu bikorwa byo guhuza umusaruro abaturage bagasangira bakishimira ibyo bagezeho bamwe mu baturage bakora umwuga wo guhinga baravuga ko bazizihiza umuganura ariko ibyo gusangira byo bitazashoboka kubera ibihe bikomeye by'izuba banyuzemo ntacyo tweje twararumbije tuzaguma twihangane ubutaha imana izadufasha tweze nubwo tutejeje ariko uko biri kose tugomba guhura n'abandi tugasabana mu bike tugomba kuba tubonye tutabibona nabwo tukanezerwa ntabwo bizaba bishyushye nk'uko mu yindi myaka byagiye bigenda twahuye n'ibihe bibi ariko iyo dufite amahoro byose biratunezeza nta kibazo dufite tuzawukora ariko ku kibazo cy'umuganura ntabwo twaburamo harimo itandukaniro kubera ko umwaka washize abaturage bari bejeje bari bejeje ibishyimbo bejeje amasaka bejeje n'ibigori ariko ubu ngubu urebye nta muntu wigeze asarura ikigori nta n'ugiye asarura amasaka ubwo twarunduje imyaka ariko ntabwo umuganura ugomba gupfa ubusa tugomba kugenda neza ariko ubu itandukaniro iyi sezo nuko nta byo kurya byabonetse abantu batahinze ntibeze umuganura uba mu gute waganura kuko wejeje utejeje rero nizo waganuriye urabona ibintu byose bahinze byarumye izuba kubera ryabaye ryinshi ariko ibyo ari byo byose kuko ni gahunda ya leta iba yateguye ku rwego rw'igihugu ikagira ahantu izagenda ibera ari ngombwa rero ko nk'abaturage natwe tugomba kuwitabira mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bavuga ko mu gihe cyo gusangira umuganura abanyarwanda bagiraga umuco wo kuremera babaga bahuye n'ibihe bituma bateza uko bikwiye bagasaba ko n'ubu uyu muco wagaruka abahuye n'ibihe bibi by'izuba bakongera bagafashwa umuganura hazamo icyo kintu cyo gufasha ba bandi batahiriwe n'ibihe abahiriwe n'ibihe bagafasha abatarahiriwe n'ibihe niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bazajya mu muryango iyo mwicaye nk'umuryango murareba muti kanaka byagenze neza ariko kanaka twamufasha dute noneho no mu midugudu ni uko bafite kureba bakavuga ngo uyu mudugudu kutahiriwe n'ibihe twawufasha iki kugira ngo noneho uno mwaka ntibawumare barumanga ibirori byo kwizihiza umunsi w'umuganura byabereye mu midugudu yose yo mu gihugu ariko ku rwego rw'igihugu byabereye mu karere ka nyanza mu majyepfo y'u rwanda insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'ubumwe ariryo shingiro ryo kwigira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti muri seko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda umwigeme Lorette Tetero aheruka gutahukana intsinzi mu higanwa ry'abaririmbyi mu Burundi Primusic aratera akamu urwaruka karusaba gukorera hamwe rugashigikirana mu ntumbero yo gushika ku iterambere no gushikira indoto zabo zitandukanye mu kiganiro yagiranye na mugezi wacu Diane Ninazwe yatanguye amubwira uko yakiriye intsinzi yiwe nararyohewe cyane kubera d'abord naciye mu bintu byinshi donc c'est à dire inyigisho ama entraînement no kurondera amajwi kitari coroshe kandi ntiwashobora kwitega intsinzi batayikubwiye wenyine numva nyine c'était une belle surprise ni higanwa tete watanguye kwitegurira kuva ryari watubwira ingene wavyinjiyemo kuva bigitangura gushika utahukane intsinzi mu ndwiyeti ego bagize lien barecreye page novuga site wariyandikishako hanyuma turashirako n'amanimero yacu hama un vendredi baratwandikira message yuko samedi dusabwe kugenda gupasa ama audition hama ndagenda hanyuma ndaririmba hama le dimanche niho baciye baproklama nari nabaye wa mbere i bujumbura ko bari kubagira ama provinciale ni higanwa riba ku rwego rw'igihugu wowe uca wa mbere mu gihugu cose tete ego mugabo natanguye ndi w'ibujumbura hama nshanja guhiganwa n'abandi bo mu bindi mu zindi ntara mwahiganwe muri bangahe muri rusange
twari karonti mirongo ine na batandatu muri abo mirongo ine na batandatu abigeme bari bangahe abahungu bari bangahe
bon ntabondi ariko abo twajyanye muri demi finale demi finale twari dumu twari abakobwa batatu n'abahungu icenda wumva ariko abakobwa n'ubwo mwari bake gusumbura uraza kutubwira nimba ari coroshe kuja muri ayo mahiganwa mu gihe wumva abenshi aba ari abahungu ariko hariho nk'abantu bumvise tetero gusa ico gihe ca primusiki batari bamuzi wobanza ukatubwira watanguye kuririmba ryari hari indirimbo ufise ndamaze kugira cover naho nyene ofeti nari nkunda kuririmba mugabo nabiririmba ndi jenyene hamwe ndi kumwe n'abagenzi apana ibintu vyo kwiyerekana mu bandi kubera osi jewe nari nari nza ku ishuri umva nakunda ishuri cyane kurusha ibindi hama mu nyuma mpejeje nsamboneraho akaryo ko kugira ko kubitangura baca barantora muri teatre narakinya komedi muzikali komedi muzikali yakinye ubwa mbere mu burundi nje nayikinye nari actrice principale hanyuma uwo munsi nyine ngiye mu marepetition set niho nacinye mvuga ati reka nce muri primuzike ndare naho niba hari ico nokura hama aventure biratanguye biratanguye none galore ufite imyaka ingahe kuvuga ngo wari mu ishuri ico gihe waraheje amashuri ego nahejeje muri août 2018 nari se 18 ans ubu se 19 eh kurumva rero ni no ku myaka myiza utanguriye ko wize ivy'ibiki wize biki muri mu mashuri yisumbuye je nize kuri saint esprit muri lettre moderne mu gisata ca lettre woducishirizamo gato imbere ko tugaruka ukatubwira iyo ngabirano yawe ukaducishirizamo gato utwo turirimbo kamwe mu two ukunda kugira ngo twumve nako kadri kawe katumye bagutora
ego reka ndabarimba iyo yatumye ntsinda yitwa stay ya rihana Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Makes makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. And I do.
hariho abari mu buhinga bw'ibyuma batangaye bavuga ati uyu ni yanacanke ninde reka ducicemo gatonya ako karimbo kariya nabumva ingene bisa nk'ibisa n'iyo uri kuraririmba ego fasile wadushiramo gato Eh, urashobora kujana nawe galorete Ego.
ego jaco
along it was a fever. A cold feet high to believer. I throw my hands in the air and take on the sunset. He said, be there, come a little closer. Round and round and round and round we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know.
urakoze cyane tetero ni rero akarimbo ka riyana mwumvise ko katumye ah, tetero ariko yaririmbye kandi kakamuha n'amanota Um, none wewe usuramwo riyana gusa cyane oya si we wenyine ndasubiramwo aba sinzi ko mubazi ba kera ego um, ndasubiramwo n'abandi bivana n'ingene indirimbo yanjyoheye bivana n'inge n'indirimbo yakuryoheye hama ico gihe uriko uraririmba uh, urinda uwo wa mbere ico Eh.
twita bariko barakuraba wabona gute bavyakira gute ijwi ryawe uko uririmba akapela zawe mu bisanzwe ijwi ni ryiza ofeto diana jewe nari novuga ati c'était la première fois ngiye guhura n'abaprofessionnel Mhm.
eh, umva hariho utuntu tumwe tumwe baza barabona Eh.
parfois usanga hariho amatekinike wasanga nagize ntazi cyangwa amakosa Mhm.
donc ibyo byose ijwi la base nari ndabifise byari byiza mugabo urumva bategeka kunkore- kunkore- eh, kun- kunyigisha nkore neza kugira ngo ejo kuri finale ndo présente ikintu kimeze neza Mm, ninde yaguteguye yitwa coli coli de magic aha eh, m- mu producteur chanteur ngaha mu burundi Mm. mbega uh, ga tetero wa- i- wata intsinzi yawe ingana gute agashimwe nimba atari banga ni 25 millions de francs y'amarundi N'ubundi.
eh, Eh.
ugategekanya guca uyakoresha iki Eh, urumva ni navuga ati ubwa mbere kubera aba- abantu bantoye eh, sinzi yuko wakurikiranye page facebook yanje na timu tetero Muri yego bazi Team Te- Mm.
wi- muri timu tetero twarasabye abantu amajwi kwanza ubwa mbere biragoye kwemeza umuntu uti ngabira 50 yawe Mm.
akabaza mbe mbega ndayiguha kubera iki mbega wowe urinde Mm.
urumva uko wese yayiguha c'était en quelque sorte umengo uramwemereye yuko uzobandanya uririmba urumva ntegezo kubandanya ndirimba kuko eh, uwangabiye vote novuga ati ni nka responsabilité yarampaye yuko noteza no représenta umuziki w'uburundi nkaba la prochaine image ugahaguruka y'umu- nk'umwigeme aririmba hamwe bavuga ati tetero tukumva mu burundi hari umuririmbyi yitwa tetero ego surtout que abakobwa mm, bari bake cyane no mu ma audition diane twa- ntitwashika nka 30 Mm.
alors que hari biza presque 160 168 yego
urumva ugasanga eh, twari nk'abakobwa dufite maximum 40 ni bake ni bake ugereranije ego ni bake cyane ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire wacu uno munsi ni lorete tetero yatahukanye primuzike ibihumbi bibiri na cumi n'icenda tuje ku mirongo ya telefone lore turasaba abashaka kuyaga nawe duhere kuri pita pita ikaze
Ego.
nguherereye he?
Igitega.
igitega mu burundi ni ikibazo canke intererano kwa tetero
Ni intererano.
Ego.
Hama nashaka ku- kumusaba yuko ene acoca bihebera harya yongeye yigishe n'undi rwaruka ruzorora rumukurikira kuko ubushomeri buranenze mu Burundi.
Mm.
Hama rero n'ikibazo nashaka kumubaza.
Mhm.
Yoba ari inkumi canke ari ubu batafise umugabo.
afite imyaka cumi n'icenda yabivuze agitangura niho agiheza ishuri
ndumva ni sawa aracari muto cyane
sawa mwumva amahoro urakoze ugira umunsi mwiza ngaho igitega ku mugwa mukuru wa politiki w'uburundi
yego namwe ego tetero urumvise ica gusavye peter sinzi kuzica uvuga ku majambo yiwe mhm ego navuga ati ni ofete jewe mfise challenge mfise challenge yuko bikugo mhm
navuga ati mfise challenge yuko genre abantu bagiye muri primusike ntibaciye baguma baboneka cyane mhm kuvuga ko batabandanije baririmba mugabo navuga hamwe utabarondeye wewe ntushobora kubona nk'ibyo bari kubarakora donc urumva navuga ati niyo challenge mfise yo kuguma deja mfise navuga ati mfise chance yuko primusike yampaye visibilité kuboneka ifo ko ndabiprofita rwose nkerekana yuko hariho nk'impinduka kandi umuziki tuwufata oseriyo nyine hanyuma urumva uba ufise icyo ukunda umudiho hariho abavuga ati jenny rege abandi gutya na gutya uramaze kwisanga mu wahe murwi muri ibyo byose uzoshimikira ko ku midiho
bon indirimbo zitonda vema zirangyohera rwose yego yego ego muco pita yavuze ngo gufasha no kugira ngo ubushomeri bugabanuke uri umwana w'umwigeme wavuze ko ariho ugiheza amashuri yawe yisumbuye urumva ko nk'umwigeme ari muri icyo gihugu kandi havugwamo ubukene bw'akazi mu batari bake umuziki ushobora gutuma abakiri bato bagabanya ubushomeri bwabo
oya nibaza gusa ntuze umuziki ni nka moya de kominikasiyo kurusha moya yo kuronka amahera gutanga ubutumwa aha
hama ofite urumva nibaza yuko ikintu cya mbere uri umu artiste ikintu cya mbere mbona ifo yuko d'abord umu artiste agira nivo intellectuelle quand même iri iri certifié c'est-à-dire tuje ku ishuri twige comme ça iyo ufise ufise ufise licence canke master quand même ura ura novuga ati uraronka iyindi nivo yo gukominika yo gutanga ubutumwa ishobora gukora ko abantu benshi ku bwinshi ugasanga peut-être urazanye impinduka ariko tugiye kuvuga gusa kubera umuziki c'est pas novuga ati melodie twumva oya ni plus amajambo uba uriko urabivugamo donc tugiye parler pour parler nibaze ko takintu kininiya cozana mais plutôt nk'aba artiste d'abord mbona challenge ya mbere dufise niyo gutanga des messages dufise z'ingirakamaro ubutumwa bwumvikana yego niyo challenge dufise kandi iyo nayo ntituzoshobora kuyihoreva tutize ifo ko twiga tukaja ku ishure ni naho rero dushobora kuva mu bushomeri kuko urumva ishure ririmwo byose en fait
hanyuma bandanyaro
tuta tuta tutize dusanga ibintu byose uko tubigira ku magendera naho si byiza urumva nta kintu kiri stable uronka bibona hama uratekekanya kuzoca ubandaniriza muri ivyo vy'umuziki mu kwiga cane
ego ego en fait nkani nk'uku nahora ngira théâtre à côté de la à côté d'ishure ego donc mvuye ku ishure ncanca nko muri studio canke nkandika canke nkaja muri salle yo kwiga kubera umva ndatakeneye kwakiriza amaconnaissance aho amaconnaissance menshi ntafise donc nuko nzoze ndabikora iba nka nka nka obi nka passion donc mba ndiko ndakora mugabo bien sûr nkayikora neza
akajambo ka nyuma ufise ubwira abana babigeme abapfasoni mpama no muri rusange abandi bantu nobasaba n'ukuri kuguma d'abord solidarite irakenewe mu bigeme kuko dufise challenge niniya cane yuko yuko twerekana yuko natwe dushoboye urumva nta jewe ndije nyene sinovyishoboza umuntu wese ahari ntavyo yogushoboza
turagushimiye Diana no mutumire wawe inshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye Jenier yadufashe mu ngabo bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe inshuti mwese mwadutira amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese